radiyo y'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi yacu twebwe kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu mujyi wa goma abavanywe mu byabo n'intambara bari mu nkambi ya kashakasha bindu baravuga ko nta mfashanyo babona ntacyo kurya ntacyo make n'amazi ni ukuyabona wapi nta n'aho kurara wenda gutwara twabona ubufasha kuko turi bashaka umwe mu bahunze aturutse muri teritwari ya masisi abagore bagera ku bihumbi magana atandatu basuzumwe ubwandu bushya bwa kanseri y'inkondo y'umura impuguke iratubwira uko yakwirindwa leta zunze ubumwe za amerika irasaba isirayeli kureka imfashanyo nyinshi ikinjira mu ntara ya gaza kandi imirwano igahagarara ikaje mu kiganiro y'iwanyu mu ntara duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi ndi kumwe na diane n'irina hazwe reka amakuru yacu tuyahere ku mugabane wa afurika neza na neza muri burkina faso yuguruye amatohoza ku bwicanyi bwahitanye abagera ku ijana na mirongo irindwi mu ndwi iheze bukomeretsa benshi batatangajwe igitigiri umushikiriza amazi akizigenza wa repubulika muri burkina faso avuga ko abagizi ba nabi bagavye ibitero mu bigwati bitatu ica mbere ni komsiliga ica kabiri noldan ica gatatu na hosoro ivyo bigwati vyose biri mu ntara ya yatenga iri mu buraruko bwa Burkina Faso itangazo ry'umushikiriza amaza mukuru w'ico gihugu ntiritomora bagavye ivyo bitero canke ngo rivuge abakekwa kuba babikoze eka ntirinatomora igituma makuru y'ivyo bitero bitatu vyagabwe ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu kwezi kwa kabiri kuno mwaka agiye kuja habona inyuma y'indwi iheze ivyo bitero bibaye iryo tangazo rivuga ko ubutungane bwa Burkina Faso bwituye abanyagihugu kugira ngo burondere amakuru yose ajanye n'ibi bitero abarokotse babwita itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko abagore n'abana barenga mirongo ibiri bari mu baguye muri ivyo bitero abajeje umutekano nabo bakemeza ko ibi bitigiri vy'abarenga ijana na mirongo irindwi bitarimwo ivy'abaguye mu kindi gitero cagabwe uwo munsi nyene ku musigiti w'abayisilamu uri mu buseruko bwa Burkina Faso n'ikindi cagabwe ku isengero ry'abakristu uri mu buraruko bw'ico gihugu naho ubutegetsi bwa Burkina Faso butaravuga igitigiri c'abaguye mu bitero vyo ku musigiti no kw'isengero umwe mu bajejwe amasengero yemeje ko icagabwe ku isengero ry'abakristu cahitanye n'imiburiburi abasivile cumi na batanu amashirahamwe yigenga akemeza ko mu kwezi kwa mbere abagera kuri majana ane na mirongo itatu n'icenda baguye mu bitero bishusha nk'ivyo biherutse kuba muri burkina faso tukibutsa ko burkina faso imaze igihe ivugwamwo umutekano muke igice c'ico gihugu kigenzurwa ahanini n'abagwanyi tuve muri burkina faso tuja muri cameroon yatangaje ko abantu cumi n'indwi aribo bazobazwa urupfu rw'umumenyeshamakuru w'icamamare salomo mbani zogo azwi ku izina rya martinez aba cumi n'indwi barimwo jean pierre amugu belinga umugwizi atunga akomeye muri cameroon akaba ari nawe yashinze ikimenyeshamakuru citwa anecdote kiri mu bigugwa cane muri ico gihugu belinga yatawe muri yompi inyuma y'indwi zibiri martinez yari amaze agandaguwe ariko mu nyuma aza kurekurwa yageze kuba yaragize uruhara mu guhohotera nyakwigendera abamuburanira babwira amenyeshamakuru ko ibyo yagirizwa ari rementanya abandi bazoburanishwa muri ino dosiye y'umumenyeshamakuru martinez barimo maxime leopold eco eco yahoze atwara igisata kijejwe iperereza muri cameroon uyu yagirizwa ko yagize uruhara mu guhohotera umuhisi martinez justin danwe hajejwe ibikorwa muri ico gisata c'iperereza ca cameroon nawe azoburanishwa ku vyagirije vy'uruhara yoba yaragize mwigandagurwa rya nyakwigendera martinez ubutungane bwa cameroon bwatangaje ko bwafundikiye amatohoza kandi bufise ivyemezo vyo gutangura kuburanisha mu mizi uru rubanza ijwi rya amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye hirya nino ku isi benny gans umwe mu baza imbere mu bagize umurwi ujeje ivy'ingwano muri israel uno munsi kuwa mbere haraza guhura n'indongozi zitandukanye za amerika imibonano yiwe iza kubera washington dc ikaba iza kuba igamije kwiga ingene hoboneka agahengwe k'intambara hagati y'amasi na israel n'ingene imfashanyo zo mu ntara ya gaza zo kwiyongera umutegetsi wo mu biro vya perezida wa amerika yatanze ano makuru ntashime ko amazina yiwe atangaza yavuze ko Benny Gantz aza kubonana na Vice President wa Amerika Kamala Harris umuhanuzi mukuru mu by'umutekano mu biro bya President wa Amerika Rex Tillerson hamwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Amerika Anthony Blinken uwo mutegetsi wo mu biro bya President wa Amerika yabwiye bagenzi bacu a Washington DC ko ikirangamisi c'ivyo Vice President wa Amerika Kamala Harris aza kubwira Benny Gantz harimo kwibutsa Israel uburenganzira ifise bwo kwivuna ico Amerika yita agasomborotso kavanze n'iterabwoba rya Hamas no kwibutsa ko ari ngombwa ko haboneka amasezerano atuma imbohe zirekugwa imfashanyo zikagwira kandi zigashika vyoroshe mu ntara ya Gaza ejo kwa Mungu ibiganiro bigamije gutanga agahengwe vyarongeye gutangura vyabereye muri Misiri bikaba vyashimikiye ahanini ku gahengwe kuboneka mu kwezi kweranda kw'abayisilamu kuzotangura igenekerezo rya cumi canke rya cumi na rimwe z'uku kwezi kwa gatatu hagati aho ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye amerika ikoresheje indege za gisirikare yaramanuriye ku butaka bwa gaza imfashanyo zigera ku mifuko ibihumbi mirongo itatu rimwe ifungurwa n'ubwa mbere amerika ikoze ico gikorwa co gutiburira imfashanyo muri gaza yifashishije indege za gisirikare
urakoze diane ni ninahazwe mukomeje kumva radiyo y'ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo mirongo icyashoro tuweze kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kama no ku mbuga za youtube instagram na facebook aderesi yacu ni vewa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izay'indwi gushika izay'indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu mujyi wa goma kuva mu kwezi gushize kwa kabiri hari inkambi nshya ya kashakasha bindu y'abavanywe mu byabo n'intambara bavuye muri teritwari ya masisi barenze ibihumbi cumi na birindwi baravuga ko babayeho nabi kubera kutabona imfashanyo umunyamakuru jimi shukani bakomera yarabasuye inkambi ya kashakasha bindu ni inkambi nshya ibarizwa mu mujyi wa goma muri karitsiye ya mugunga mu burengerazuba bw'umujyi ni imwe mu nkambi nini cyane ziri mu mujyi wa goma kubera umubare mwinshi w'abantu imaze kwakira mu gihe gito gusa iyo uhagaze kure y'iyi nkambi ubona ko yubatswe neza kimwe n'izindi nkambi zitandukanye zo mu mujyi wa goma ariko iyo wegereye hafi yayo usanga igice kinini cy'iyi nkambi cyubakishijwe ahanini n'amahema ndetse n'imifuko bishaje impamvu ni uko nta miryango itabara abari mu kaga irahagera iyi nkambi yubatswe na leta ibinyujije mu kigo cyayo cyita ku mpunzi cnr imbere muri iyi nkambi nta bikorwa ibyo ari byo byose by'ubucuruzi bikorerwamo gusa usanga abana bamwe bacuruza ibiti byo kubakisha utuzu two mu nkambi bakura muri parike y'ibirunga nyuma y'urugendo rw'ibirometero bigera kuri cumi na bibiri bakora bavuye muri iyi nkambi abagwiriye muri iyi nkambi ni abaturage bahunze baturutse mu mujyi muto wa sake karuba na shasha mu teritwari ya masisi nyuma y'uko imirwano ikaze yongeye kubura hagati y'ingabo za Congo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M makumyabiri na gatatu. Ubuyobozi bw'iyi nkambi bwabwiye ijwi rya Amerika ko impunzi zirenga ibihumbi cumi na birindwi arizo zimaze kwakirwa muri iyi nkambi ishe ya Kashakasha Bindu. Izi mpunzi zatangiye kugera mu mujyi wa Goma ku bwinshi kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka niko bwana Ami Muhima umuyobozi w'iyi nkambi yabwiye ijwi rya Amerika.
hali haiko mzuri, lakini kwa leo tumekuja ubuzima ntabwo bumeze neza aha ngaha muri iyi nkambi kuko abantu bakomeje kwiyongera ubu turabarirwa ku bihumbi cumi na birindwi abantu bose bari muri iyi nkambi ariko nta bufasha dufite ibibazo abantu bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi mu zindi nkambi aha ngaha byikubye inshuro eshanu mbese abantu nta cyizere cy'ubuzima dufite kuko leta yatuzanye aha ngaha ariko nta kigenda amabasha tugira nta byo kurya nta mazi mbese abantu bamerewe nabi kuna maji tuna mkambi ni maji kidogo, toalete hazienee.
umubare munini w'abakiriwe muri iyi nkambi ugizwe n'abagore n'abana nabo bahunze bavuye mu bice bitandukanye bya teritwari ya masisi aba nabo bavuga ko barimo guhura n'ibibazo bitandukanye bitewe no kubura ibyo kurya amahema yo kubamo ubuvuzi amazi ndetse n'ibindi bikenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi mbega turi kusiga abana badusikiriza tugashaka ibyo twakora tukabimira nenga ndanubasubira inyuma njya gushaka ibyo kurya bitewe n'uko umuntu akugara ngo isako kabona mbega haratinyishije cyane asigaye mu nda kavumira abana bakamuriza mbega yemwe ndakigenda pe twaturutse ikaruba tugiye tuvuye ikaruba tuje ishasha ishasha naho barongera bira- biranga tuja isake tugeze isake naho birongera biranga tuza hambi none ko tutasubira inyuma ngo tuje kureba ibintu twasize inyuma nta cyo kurya nta cyo make n'amazi ni ukuyabona wapi nta n'aho kurara wenda ntabwo twari twabona ubufasha kuko turi bashasha madamu furaha bitetirwa ni umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'enye uyu nawe yahunze aturutse mu gace ka shasha kari hafi mu birometero cumi n'umujyi muto wa sake avuga ko yahunganye n'abana be barindwi ariko umugabo we agahitanywa n'igisasu ubwo yahungiraga mu mujyi muto wa sake mu gahinda kenshi uyu mugore avuga ko bitamworohera kubona ibyo kugaburira abana be kubera ubufasha butaragera muri iyi nkambi nshya mu maisha ya damu tunasumbuka sana ubuzima turimo gucamo muri iyi nkambi biragoye kubwiyumvisha utari muri iyi nkambi rwose reba aba bana banjye bari ahangaha bose baricaye bategereje yuko mva gusabiriza nkabaha ibyo kurya kandi muri ibyo byose nanjye ntaho mfite nabikura mbese buragoye nahunganye abana benshi umugabo wanjye ahitanywa n'igisasu tugeze muri sake dutekereza ko wenda ibintu biri buze kuba neza ariko kugeza ubu nta kigenda abantu benshi muri twe ahangaha barwaye imitima kubera ibisasu byinshi mu cyumweru kimwe gusa izi mpunzi zimaze muri iyi nkambi nshya ya kashakasha bindu ingaruka zitandukanye zirimo no gupfa kw'abaturage zitangiye kugaragara impfu nyinshi zirimo kugaragara muri iyi nkambi ni iz'abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani dore ko nta nzego z'ubuzima zihabarizwa nubwo uyu mubare ari mwinshi ntabwo twabashije kumenya umubare nyakuri w'abantu bamaze gutakariza ubuzima bwabo muri iyi nkambi madamu nyirahabimana odeta ni umwe mu bamaze gupfisha abana babo kuva bagera muri iyi nkambi izi mpunzi zirasaba amashyirahamwe atandukanye kubazanira ubufasha mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo ndetse no kubakingira indwara zirimo kolera bakabaha n'ibikoresho bya ngombwa byagenewe kurinda malariya n'izindi ndwara zitandukanye ziganjemo iziterwa n'umwanda ubwo twateguraga iyi nkuru ntabwo twabashije kubona inzego za leta yewe n'iz'ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe kugoboka impunzi ngo bagire icyo batubwira kuri iki kibazo aba banyekongo bibaza ibyago impunzi zo mu burasirazuba bwa kongo zikomeje guhura nabyo bikomeje kugenda byiyongera cyane mu nkambi zitandukanye zo mu mujyi wa goma na teritwari ya nyiragongo muri zo twavuga nk'iya bulengo na kashakasha bindu ziherereye mu mujyi wa goma dombosco kanyarucinya rushagara na rusayo n'izindi zitandukanye zose zibarizwa mu teritwari ya nyiragongo ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka medecins sans frontiere msf mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu mujyi wa goma mu cyumweru gishize ivuga ko kuva ku bitero bya m makumyabiri na gatatu byuburiye mu nkengero z'umujyi muto wa sake abantu barenga ibihumbi ijana na mirongo inani bose bamaze kuva mu byabo msf yatangaje ko mu duce twakozwe n'ibi bitero abagera kuri makumyabiri ku ijana bagiye bapfa mu buryo butunguranye kandi butandukanye muri bo higanjemo abagabo n'abagore ibi bigatera msf gutinya ko umubare w'imfubyi ushobora kwiyongera mu teritwari ya masisi na rucuru kurusha utundi duce twose two mu burasirazuba bwa kongo jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma inkambi ya Nduta muri Tanzania icumbikiye impunzi z'abarundi zafungwa mu kwezi kwa cumi uyu mwaka abarenga ibihumbi ijana na cumi na bibiri bayirimo basabwe kwitegura gusubira mu Burundi ni icyemezo kinyabutatu cyafashwe na leta ya Tanzania y'u Burundi hamwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye byita ku mpunzi HCR Pierre Claver niyo nkuru biri muri raporo y'ibanga ijwi ry'amerika rifise kandi yemezwa n'abakozi b'ishyirahamwe mpuzamakungu hcr ryita impunzi muri tanzania ko ariyo bariko barakorera ko kuva uyu mwaka utanguye n'impunzi zarabibwiwe ubu zivuga ko zitekewe n'ubwoba kubera amakambi yabo agiye kugagwa uyu mugabo afise umuryango w'abana babiri n'umwe mu mpunzi z'abarundi zirinduta ikambi ya mbere nini y'abarundi iri muri tanzania tugomba kwirukanwa ku mugaragaro leta ya tanzania ni ibintu bi- bi- biteye ubwoba Eh, inkurikizi ya mbere ni uko hariho abantu bazova ngaha bagataha ubundi bagashika bicwa tukoma induru ni ahantu tubayeho kubera tugowe yaba mu gihugu birari bikunda twogiye hasi muri paradizo ni ahantu mu ngorane ni ahantu uba utari muda utorora nta kintu na kimwe ushobora gukora utadandaza mugenzi we bahungiye rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubafise imyaka irenga mirongo ine abona ko igihugu cabahaye indaro kiriko kirahonyanga uburenganzira bw'impunzi avuga ko n'imbere y'uko ikambi ryugagwa bazoba basa nk'ababohewe amaboko imugongo kandi abenshi ibyatumye duhunga bitaratorwa inyishu amakenga yacu aho afatiye ni uko tubona ko ibihano bishobora kongere- kongerezwa n'uko kwezi kutarashika no kugara amash- ibirasi by'amashuri bimwe bimwe amavuriro n'amasengero iyo ngingo ibateye amakenga niheruka gufatwa n'umugwi nyabutatu uhurikiwemwo n'abaserukira leta y'u Burundi Tanzania n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR vyemejwe ko ikambi ya Nduta irimwo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itandatu na bine hamwe n'igice c'ikambi ya Nyarugusu kirimwo abarundi barenga ibihumbi mirongo itanu zizoba zugawe mu kwezi kw'icumi uyu mwaka ikindi abari muri uwo mugwi bafunditse ni uko ku kwezi ku kwezi hazoja haratahukanwa abagera ku bihumbi bibiri kugira ngo igihe co kugara amakambi kizogere hasigaye impunzi nkeya umwe mu bakozi ba HCR muri Tanzania yaduhaye iyo raporo yatubwiye ko ari ingingo ntabanduka perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nawe nyene yarabishimangiye mu mpera z'ukwezi guheze amaze kubwirwa n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare ko impunzi z'abarundi n'iz'abanyekongo ziri mu bahungabanya umutekano w'igihugu bakaja no mu migwi igwanya ibihugu bakomokamo perezida samia suruhu uko niko yishuye umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare mu mubonano yaraheje kumuhera i dar es salaam ku mugwa mukuru wa tanzania Uh, mimi kama mkuu wa nchi nimechukua lile angalizo ulilotupa.
ati jewe nk'umukuru w'igihugu akagohe mwadukubitiye ko kwihweza neza ikibazo c'impunzi cane cane iz'abarundi n'iz'abanyekongo kugira ngo turabe ingene twobasubiza iwabo twakakiriye ntidushobora kwemera kubihanganira ko baja muri ivyo bikorwa bigayitse bavuye muri tanzaniya canke ko baduhungabaniriza umutekano nivyo bizodusaba uburyo bwinshi ariko nka leta tuzoraba ibishoboka byose batahukanwe Tutaona nini cha kufanya.
aya majambo y'umukuru w'igihugu yibutsa iyi mpunzi y'umurundi amabi yaboneye mu ikambi ya mutabira igihe yugagwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri uwo mugabo w'imyaka hafi mirongo itanu afise abana umunani ubu ari mu ikambi ya nyarugusu ni ku nshuro ya gatatu ahunga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri kuri mikoro y'ijwi ry'amerika barashobora kuturasa barashobora kutwirukana ku nguvu nk'uko iki gihugu kimaze kubikora katari gake muribuka abanyarwanda ingene birukanye ku nguvu eh, hariya za kagera eh, mu myaka yahera bakabarasa bakabagirira nabi muribuka imutabira bibiri na cumi na kabiri impunzi nyine zarashwe zikirukanwa ku nguvu amakungu arorera eh, rero bikakorwa akarere kicecekeye twagomba gusaba by'ukuri eh, kutabagwa eh, hakiri kare amaraso ataraseseka urunani rw'abaharanira agateka ka zina muntu mu makambi y'impunzi ziri mu bihugu bya afurika y'ubuseruko cbdh vicar ruratera akamo leta ya tanzaniya kayisaba kudahonyanga uburenganzira bw'impunzi n'amasezerano mpuzamakungu azikingira leopold sharangabo atwara urwo runani kuri mikoro y'ijwi ry'amerika yaburiye hcr uyu munsi muri tanzania harahungiyeyo eh, abahoze ari abasirikare harahungiyeyo abagiye mu myiyerekano kandi abo bose leta y'uburundi irabarondera abo bose leta y'uburundi inaga urutoke kugira ngo ibaronge mu masezerano ya geneve mu gihumbi kimwe magana cenda mirongo itanu na rimwe aravuga neza ko ata gihugu na kimwe kirekuriwe gusubiza impunzi ah, mu gihugu yaje ibamo mu gihe umutekano wayo ushobora guhungabana turavye rero mu burundi uyu munsi umutekano wazo ushobora guhungabana ariko twebwe tubona ko eh, iyo ngingo ari iya politike kurusha umutekano eh, mu nyungu za, za, za leta y'uburundi eh, igashyikirizwa na tanzania hasi nayo ikaba yinjiye muri iyo kadase mu mwaka uheze komisiyo y'ubumwe bwa afurika ijejwe uburenganzira bwa kiremwamuntu yarandikiye igihugu ca tanzaniya ikibwira ko agateka k'impunzi z'abarundi kariko karahungabanywa mu makambi atandukanye harimwo kuzitahukana ku nguvu izifungirwa ubusa n'izinyuruzwa zikaburirwa irengero ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu mu burundi bwobwo bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi zose zitahuka ni mu gihe hcr ryerekana ko abarundi hafi ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu bakiri mu buhungiro mu bihugu bya tanzaniya u rwanda ubuganda kongo na kenya pierre claver ni nkuru ku bwijwi ry'amerika
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ishami rya loni ryita ku buzima riravuga ko abagore bagera hafi ku bihumbi magana atandatu na bine basuzumwe ubwandu bushya bwa kanseri y'inkondo y'umura mu mwaka wa bibiri na makumyabiri abarenga kimwe cya kabiri bishwe nayo iyo kanseri bita rwicaruhuze iterwa n'ubwandu bw'udukoko twandurira mu mibonano mpuzabitsina bwinshi mu bwandu n'ifu zatewe n'iyo kanseri zagaragaye muri afurika iyo munsi y'ubutayu bwa sahara muganga tafazuwa zinamarira n'umuyobozi uhagarariye umuryango ikapu muri zambia ikapu n'umuryango mpuzamahanga ufite icyicaro kuri kaminuza ya columbia muri amerika aratubwira uko yakwirindwa so uh, cervical cancer is uh, one of the most understood kanseri y'inkondo y'umura rero ni imwe muri kanseri ziganje kurusha izindi ku isi mu by'ukuri ikintu cya mbere gitera kuyirwara ni ukugira aho uhurira kenshi n'udukoko twa virusi twitwa human papilloma virus hpv virusi ya hpv yo ubwayo ifite amoko yihinduranyije ari hagati ya cumi n'atandatu na cumi n'umunani afatwa nk'ateza ibyago byinshi byo kurwara iyi kanseri usanga rero iyi virusi yandurira mu mibonano mpuzabitsina kandi mu busanzwe ubudahangarwa bw'umubiri ubwabwo buba bushobora kuyirwanya iyo ikiri mu byiciro bibanza mu by'ukuri nta bimenyetso igaragaza ibyo bishimangira impamvu yo kwisuzumisha bihoraho icyakora bitewe n'urwego indwara igezeho abagore bashobora kubabara mu gihe bakora imibonano mpuzabitsina kuribwa mu kiziba cy'inda bashobora se kuva bidasanzwe kuva cyane mu gihe cy'imihango bashobora no kuzana ururenda bidasanzwe hari zimwe mu mpamvu zishobora gutera ibyago byinshi byo kurwara kanseri y'inkondo y'umura ibyo birimo kugira aho uhurira kenshi na virusi ya HPV gusa hari n'izindi mpamvu z'inyongera nko gutangira gukora imibonano mpuzabitsina bakiri batoya ku bana b'abakobwa aho aba bari mu byago byo guhura n'ubwandu bwa HPV bikanabaviramo kurwara kanseri y'inkondo y'umura ikindi ubwandu bwa virusi itera sida nabwo n'indi mpamvu ikomeye ishobora guteza ibyago byo kurwara kanseri y'inkondo y'umura abagore babana na virusi itera sida bafite ibyago byikubye inshuro esheshatu byo kurwara kanseri y'inkondo y'umura ugereranije n'abadafite iyo virusi rero mu bijyanye no kwisuzumisha hari uburyo buhoraho bwifashishwa yewe no mu bihugu bifite amikoro aciriritse ubwo ni uburyo bwo kuyisuzuma hakoreshejwe acide acetike hanyuma kandi hari ubundi buryo bwo kuyisuzuma harebwa uturemangingo fatizo bakunze kwita pepsimeya kugeza ubu kandi dufite uburyo bwo gupima virusi ya HPV binyuze mu turemangingo sano DNA ari nabwo buryo bushya bugezweho bunatanga ibisubizo byizewe cyane kurusha gusuzuma hakoreshejwe amaso ubu bufasha gutahura utubyimba duto cyane twa kanseri kurusha ubwo gusuzuma n'amaso hifashishijwe acide acetike hanyuma kandi mu bijyanye n'ubuvuzi ahagaragaye utubyimba tubanziriza kanseri hari uburyo bwo guhita tuvurwa ako kanya muri ubwo buryo hari nk'utwitwa lip bwo kubaga utunyangingo turwaye hari kandi ibyitwa kiriyoterapi aribwo gukoresha uburyo bw'ubukonje bwo kwica utunyangingo twa kanseri naho mu gihe indwara igaragaye byaratinze hifashishwa ubundi buryo bwo gukoresha imirasire ya X no gushiririza utunyangingo twa kanseri uburyo buhenze cyane kandi butaboneka henshi ni ingenzi ko abana b'abakobwa bigishwa bihagije ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere bakigishwa ibyerekeye byerekeranye n'imibonano mpuzabitsina kandi bigakorwa bakiri bato kubera ko kuri icyo kigero kurwara kanseri y'inkondo y'umura biba bishingiye ku mibonano mpuzabitsina n'ibyago bijyana no kuyikora utikingiye muganga tafadzwazi na marira umuyobozi uhagarariye umuryango ikapfa muri zambia mu ijwi rya eric baribuza abagore mu majwi yabo ku ijwi ry'amerika
gatanu mu kiganiro iwanyu mu ntara saa saba n'iminota makumyabiri tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori
murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku ijwi rya amerika
mu muryango mu iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
guhiga mu mugore no kwiteganyiriza
n'ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu rwanda no mu burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu ijwi rya amerika raporo nshya y'umuryango Freedom House igaragaza ko mu mwaka ushize abiri na makumyabiri na gatatu ibipimo by'umudendezo n'ubwisanzure bw'abaturage byagabanutse ku isi ku nshuro ya cumi n'umunani yikurikiranya uyu muryango uratunga agatoki intambara n'amatora arangwamo amahinyu kuba intandaro z'ingenzi zirigabanuka tenisitokule mutijima iyo raporo igaragaza ko muri uyu mwaka uburenganzira mu bya politiki ndetse n'ubwisanzure bw'abaturage byarushijeho kujya habi ku baturage barenga kimwe cya gatanu cy'abatuye isi mu bushakashatsi bwawo umuryango Freedom House uvuga ko wasanze kimwe cya gatanu cy'ibihugu na za leta magana abiri na cumi ubushakashatsi bwakoreweho aricyo gusa kigaragara mu bwisanzure iyi raporo yerekeranye n'ubwisanzure mu isi isesengura uburenganzira mu bya politiki n'ubwisanzure bw'abaturage hanyuma igashyira ibihugu n'amaleta mu byiciro bitatu ari byo ibyisanzuye ibyisanzuye igice n'ibitisanzuye na busa abashakashatsi barebye ku bibazo birimo imikorere myiza ya za guverinoma urunyurane rw'ibitekerezo bya politiki ubwisanzure mu kuvuga icyo utekereza ubwisanzure mu by'idini ndetse no kureba niba amatsinda ya ba nyamuke ahabwa uburenganzira busesuye igabanuka ryabayeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itatu nk'uko madamu catherine gross umwe mu bakoze iyi raporo abivuga ahanini ryatewe n'uburiganya mu matora iyi raporo yabonye ibibazo byerekeranye n'amatora hafi muri kimwe cya kabiri cy'ibihugu byagaragaye ko byamanutse cyane mu bipimo madamu catherine gross yagize ati nubwo ibyavuye mu bushakashatsi biteye inkeke rwose bije mu gihe cy'ingenzi cyane by'umwihariko ahavuga ko umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ine uzaba umwaka w'ingenzi cyane aho uzabamo amatora mu bihugu bigera kuri mirongo ine madamu gross yabwiye ijwi rya amerika ko ubushakashatsi bw'itsinda rye bwatahuye uburiganya bwinshi mu matora hamwe n'iterabwoba rya mbere y'amatora mu matora na nyuma yayo yavuze kandi ko abantu babarirwa muri za miliyari hirya no hino ku isi ubu bagiye kujya mu matora iyi raporo igaragaza ibihugu bya Kamboje, Guatemala, Polonye, Turikiya na Zimbabwe nk'ahantu habaye ukugerageza kugenzura, kubangamira cyangwa se kwivanga mu matora. Hanyuma ibihugu bya Ekwateri, Nigeria na Taiwan byo bikaza muri hamwe mu hantu amatora yarogowe n'imvururu cyangwa se ukwivanga k'ubutegetsi bw'amahanga. Icyakora muri Guatemala ukugerageza gutambamira ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro kwaburijwemo. Bernardo Arevalo yatangiye inshingano zo kuyobora igihugu mu ntangiriro z'uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'ine. Ni nyuma y'aho urukiko rw'ikirenga rw'iki gihugu rwanzuye ko inteko nshingamategeko igomba kwemeza irahizwa rye kabone n'ubwo mbere yari yanze kwemera abatowe. leta zunze ubumwe za amerika igihugu raporo y'umuryango freedom house igaragaza nk'icyisanzuye ni kimwe mu bihugu byiteguye amatora y'ingenzi muri uyu mwaka madamu gross yavuze ko umuryango freedom house urimo kwita cyane ku bibazo biri muri amerika birimo imikorere mibi y'inteko ishinga amategeko nko gutinda kwemeza imishinga y'amategeko n'amakimbirane y'imbere mu nteko ashingiye ku buyobozi bw'umutwe w'abadepite umuryango freedom house kandi wavuze ko urimo gukurikiranira hafi ikibazo cy'iterabwoba n'ibikangisho by'imvururu n'ibikoresho byo gushaka ijambo mu bya politiki muri amerika by'umwihariko mu mezi make ashize mbere y'amatora madamu gross yavuze ko amakuru yerekeranye n'ibikangisho bishyirwa ku bayobozi batowe no ku bashinzwe amatora byagwiriye mu myaka ya vuba yagize ati iyo demokarasi mu gihugu nka leta zunze ubumwe za amerika gifite ijambo rikomeye ku ruhando rw'isi igenda icika intege bituma kurwanya ubu bwoko bw'igitugu ku isi birushaho kugorana cyane biduha rero inshingano zikomeye ko twimuhira muri amerika dukwiye gukuraho ibyuho dufite hano iwacu raporo y'umuryango freedom house ikubiyemo inama nyinshi zirimo guhamagarira za guverinoma n'imiryango ya sosiyete sivile kwamagana bwangu kandi mu ruhame ibikorwa byose byo kugerageza guhindura ibyavuye mu matora ihirikwa ry'ubutegetsi ndetse no kwanga kubahiriza ibyavuye mu matora urakoze temisitokule mutijima ni hano dusoreje aya makuru mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umwungeri w'ishyano aragira munsi y'inzira umunsi mwiza mwari kumwe na venisite nshimiyimana